inefficiency and indiscipline is ruining the country now. Corruption here, there, and everywhere. Inflation is soaring high. Let's save Nigeria so Nigeria won't die. Some people now Give it a chance to grow. Let's join our hands to farm the land so we can have enough food to show. Let's save Nigeria so Nigeria won't die. Pola is Aluton and welcome on this beautiful morning to Inform Me Radio and this now a program State of the Nation program where we today talk about what in the happen for our country Nigeria. A lot they happen quite alright, um, but um, we they always take our time to see the one way the indigenous people of Nigeria need to know about so that we go the reason the matter together. Yes, because everywhere that they flood us with information. Some na to our benefit, some na to distract us. And so wetin we they do for this station, we will try bring and come out. Then we will try connect the dots. They say nothing wey they happen now wey dey new or wey dey strange. History They there for us to fit connect the dots. If we fit check wetin happen for the past we go fit use am take understand wetin dey happen for the present and then we go use am take plan for the future but anybody wey refuse to check history to read history that person just dey wait for eh, calamity to befall am you know eh, whether na lawan na im dey talk say he no know why they remove history from from classroom i i laugh i say na now day dey break for am hmm. he say because e good make people know the history of our country mm. e good well well uh, i i dey tell you this morning say since over the weekend now na amalgamation amalgamation amalgamation na im dey come my mind uh -huh. so i come say okay yesterday i just take out time check something mind blowing these people know say we not dey compatible They still force us together the only reason the major reason wey make them force us together na the kpaje wey dey come so that we go fit share the kpaje wey dey come from the south with the north that na the major reason and we still dey see am say that na the major reason why they still dey force say make we remain even together. after the expiration of the country uh, the agreement wey we dey call nigeria hmm the indigenous people of nigeria na here we dey um, things don happen for us to know say each place get im own um, wealth yeah. wey we fit tap to use for our regions somebody i dey lis ten to somebody today person say when Azikiwe um, Awolowo and uh, and uh, is it Afalaba Mm-hmm. So when they ag- when they sign the agreement to come together, they say okay, everybody stay your side, manage am. Then we go dey put something for the central, but the military come scatter am, do am say na maybe almighty come with a decree decree wey become constitution wey we dey use right now if we choose not to know all these things na so they go dey take us back and front back and front left right center, unto deleting as we dey see am right now but anyway hope still dey as long as say we still dey alive and the truth be say even as history na past no matter how bad things be e still get people wey survive mm, wey live to tell the story and wey live to give solution wey if we choose to look and learn from them, read and learn from them, then we know say solution dey for even the challenge Where we see ourselves today and our country sister olayemi voice now, una dey hear this morning but not day alone my brother dey inside studio here with me him go greet and of course take our studio reading we be difference between political power and traditional power i salute now. My people, I greet everybody when take time to listen to us this morning. My name is Adel Moakao, and I greet everybody anywhere where you dey all over the world, irrespective of your age, tribe title would they greet you well well as an indigenous nigeria yes in our day easy to always they sleep wake up they talk them every day saying, "Our ah, duty be when god don't already tell take choose say one day dey take care of his children and so when you wake up in the morning ask yourself why allow you wake now to tell you say you still get assignment when you never finish but if you wake up you come begin They raise your shoulder now just to because you just they blind to the work when the job when you say "May you go do for am today so question where you need to ask yourself why you allow me wake is it to go and destroy or to go and impact and the impacting now positive or negative if not to impact people positively today change something for someone to turn your life around and you refuse to do them, the record of this day by the end of today, by 12, by 11.59, you could not sign the document, say you have failed. So on daily basis, ask yourself, how many, would it be your score on daily basis? Then go determine. You get so much, but you are ready to spend little on the life of others. Or you get so much, you are not even spending at all. You are not even willing to invest at all <laughs> into the life of anybody. Later, Muko go call run, enter the much when you get. And like go, we they see now. Okay. Hey. So, a good make we understand, say, fire brigade good e no be good o. Uh, say breeze blow. breeze blow na im <laughs> make you come dey come say you good o. Uh-huh. so fire brigade uh, uh, patriotism is actually not patriotic. Ah. <laughs> so uh, that one I go carry us run enter the difference between political power and traditional power. Political power and power obtained from the people and therefore must be controlled by the people. While traditional power and power given by God, it's a birthright and is to be enforced by the people to both the political class, the traditional fathers, and the indigenous people of Nigeria. The question we just get to us this morning you don't choose to be among those when we repair Nigeria. Because whenever house they leak during rainy season, if you rent house during dry season, you hardly know whether there is a leakage in the roof. <laughs> you hardly know whether there is erosion in that environment. so e dey always better say make you go find house during rainy season so that make you know as the area look mm-hmm. like and how the condition of the house be it will help you to know how you go fit take survive am when the weather dey harsh or whether you go enjoy am or whether na temporary usage na only six months you wan pay after six months you go pack comot again you need to ask yourself these are the kind of survey you need do for you to fit rent house but as, as a landlord when your house dey leak you go leave am make e leak finish everything wey dey your apartment abi you go repair every indigenous nigeria is a landlord forget the intimidation we are all a part of who get nigeria except the foreigners wey we come go borrow places say take stay when come dey begin colobi and put for pocket so i wan ask this morning say you don't decide say you wan dey among the people wey go repair this country or you choose to continue to remain an enemy of this country hmm. The decision to repair the country means say you don't decide say you no wan let wrong continue to be wrong The decision to repair this country means say you don't decide to say i don't want to belong to that group when no one change the way they have been doing things when bring us to our news today i no wan belong to that group of guys men and women when make the nigerian nation to become 5% and as a country no longer in existence because e get one language wey madam use on saturday say if amalgamation expire it means any document signed now is an invalid document in the name of <laughs> nigeria yes so I, I i agree because if as at 2014 amalgamation of nigeria was 100 years and the condition of that document say as at i mean when you be 100 years one full century when jonathan do it uh-huh. means say it don't finish o oh, if una like una continue now go do another agreement Do agreement or una waka comot and if the expiry date don already reach it. E therefore means some people just hold us to make sure they use that old name take collect so nigeria don't actually vanish Oh, but the rebuilding of a new country right now when mean and they still they pray may god reveal the name uh-huh. the rebuilding of a new country <laughs> probably when the name come maybe we fit pronounce am that period but i don't know yet god go give nigeria a new name to give birth to a new country when go help us to become better set of human beings when uh, alhaji the late alhaji Matamasele, talk say they don't promise nigeria say they no go let them get peace for the next i mean continuously, continuously for a period of 20, 20 years Safe but this new country when they come, don't worry the name go come still from the spiritual mouth very soon say that one nobody go fit disturb their peace for 20 years and by the time me and you stand to say i dey among them when go repair the new country and make it a better place you join another person join another join and we all join we will make this country a better place so the question why we dey ask this morning i want to be a royal father who want to be a part of the new dawn i want to be a political um, a, leader politician not be political leader a leader politician when ready to create and change the narrative or i want to be an indigenous nigeria when one make this country to become a better place in my own little corner start something mm. positive if you choose that today turn up for you and make sure you continue today by tomorrow you will have been very mature already one day old and gradually you discover that you will have been repairing nigeria for about a period of time when you no go know so much that you have done once again my name na adeomo akawa dey greet una as una take listen to us today make una no comot because so much dey reach us on all our social media handles at informe radio whatsapp number still dey valid and you fit still reach us send your views and your comments. We go always bring them on air and then be able to either we add to the information where would they give or correct the one because we not tell you say we we they perfect for whatever they do. Thank you very much. Hmm. Thank you. Now they listen to us on Informe Radio this morning and this program at the State of the Nation. I eh, as I dey waka waka my waka up and down left right center both the clouds and all. E get um, one one quote wey i come across and i come go check the person wey make the quote i wonder if that person go still make that quote if go if he if, if he go, go still try try that kind thing again now or still believe wetin him believe, believe that then. time mm-hmm. he say take only memories leave only footprints Chief seattle na him talk am one um, chief <laughs> that's um, the original owners of america mm. one of their chiefs na him make that statement na him dem name the state seattle after okay. and the man him believe say make we live together na im be one thing wey im believe im believe say make people do things together na im make am dey very welcoming but that man he go still believe that kind thing now after wetin they don do them. you and i we fit still believe that kind thing now say make we dey welcoming to strangers with the kind things where they happen around us? Well, because of the way where God creates us, we not go say because these people wicked, heartless, say we go come change who we be or the assignment wey him give us say we not go come continue to do them. so yes take only memories because if i dey tell somebody this morning the the papa just delete yesterday i tell am say we know say deleting go always happen and the prayer wey parents dey always pray be say make make dem go before their children the one wey dey mm. bad pass na mm. the parents wey dey eh, bury their children and that one na im dey bad pass so when our papas don dey go like me now i be orphan Eh, so i no dey see death as anything again when i don't lose a eh, papa i don't lose mama i don't lose eh, siblings so i no see them as anything again i know say na something wey they inevitable What thing will they do Will they create memories as with their life i choose to create memories i choose to have good thoughts around do things i dey do things with people you understand so that i go remember them by if dem comot and i dey tell them, even my children i dey tell them, say look these are the things i can give to you we dey laugh we dey jollificate and all that together keep these memories <laughs> over the weekend uh, photos i go i leave am for somewhere i no bring them, come out for a very long time you know wetin mm -hmm. dem don spoil hey as i dey open dem i was feeling so bad because we we don do so many things together you understand as a family i keep those memories i put the pictures there we dey always bring them come out sometimes i go just root come out maybe when they dey do funny things i go send am to them. or i go just remember how they take smile go look for their small pikin picture come out I send am to dem say see you They go laugh you understand but i come see say e don comot You know what I tell them? I say, ah, but thank God we had the memories for us to remember. And so make we continue. Now waiting I tell them be that we'll continue. If you if you guys want more photographs, make sure you take enough together mm -hmm. so that you will get memories. But if the picture, the paper not there, there our mind it, it still keeps something for us. Keep those things for mind. so therefore my people make we learn to take only memories but also make we leave only footprints as we dey waka this world. this one take us into the main topic for the day hmm, dollar rain uh, naira japa <laughs> abina dollar japa na no dollar japa naira dey available naira dey available yeah so <laughs> plenty naira dey pursue very few dollars few dollars so like wetin dem dey create dem dey create uh, inflation, yes, scarcity, uh, and all that. So you remember high high demand, high demand for very little supply. Oga Adeomo, you know, say we talk this thing when Oga Emefiele make that statement. By the time the thing come out, and we talk say all these people all these thieves eh the footprints wey una leave for ground na we dey see now say una be tiffy tiffy jack koriko <laughs> money wey una suppose use to take betterment our communities to take see say our children get good education to take see say eh, good roads dey hospital dey train people well pay dem well only a few of una colombian we dey always talk for dis station say politicians no dey put money for bank say politicians na cash na im dem dey use eh, you know every mm. now <laughs> <laughs> you saw you you went you saw <laughs> and you come cash thank god for your life o oh. only god know where you for don dey by now maybe i for don even delete you Uh, no god god was eh, sending me through that training because he won't make i do work for people. abi hmm, now him make Him. Um, he because na um, that that same experience now now we dey use now take dey informate the people. na even the matter <laughs> so but in all of this we don't first shout before say What wetin be the the rate of people will be millionaires we treat that topic yes some time back this year we treat am we come say how many people be millionaires or how many people get millions for inside their savings account wey e come be say for america eh, for america mm. wey e come be say naira dey flow like eh, pure water eh, dollar come dey sell for here like that. dollar dey flow like pure water for nigeria we don dey wonder dis matter since only for this one now to come happen okay as i dey exchange the money now where where the thing for dey come the dollar <laughs> the dollar wey dem dey exchange now where the dollar from come <laughs> still dey take us back to um, mm-hmm, wey say even america dey print dollars on daily basis say not be only nigerian government dey print naira on daily basis say even um, wetin dem dey call am america dey print dollars on daily basis but again we know say except if dem don change change their uh, matter now say america no dey expire money dem no dey talk say this money you no fit use am again the only time e dey on record except if dem do an emergency stuff right now an emergency meeting to say okay make we do am like this if dem dey talk now say if na true say the the dollar wey dey for africa say dem wan remove am or say eh, any money wey dey below two two thousand and eleven. Eh, thousand and twenty-one. Hmm. say dat kain money no go be legal tender again Then dem get question to answer <laughs> they get they get question to answer yes my name na moses <laughs> they get question they get question to answer. um, okay. I no know whether no, yes, I dey alright yes, or yes. I no dey alright. You dey. my name na Oga Moses. Make it first, wait first, wait first. Make it Oga Moses. <laughs> you know say Oga Oga Moses. You know say I late come. People, and something make me late. People wey dey use dollars na so that they quick discuss. Abi. All this kind of people. Eh, people wey dey use dollars for the country wey dey use dollars they always on native nine dey dey always wear native when dem come the country wey dem wan use naira <laughs> okay and the one wey dey use dollar for country wey wan use naira but still insist to use dollar for that same country na english dey wear they dey wear suit shirt tie shoe no people wey dey wear english wey dey like print give people wey dey wear native make dem go use for their eh, place but dem no just dey print alone dem don dey follow the printing come come ensure say dem use the dollar for that country wey suppose dey use naira because wetin our madam talk this morning dey very critical to all of us hmm. america don already get things in place wey be say nobody not even the president go fit wake up just wake up just close eye say ah i want to print money na im make you say the dollar still remain as e be because they dey follow process you see the printing press wey dey use the way brother buhari give him brother in-law and all that nonsense wey dey do e no be like that process dey national assembly get their role for inside this financial inclusion matter they get their roles The prime minister go or the president go fair go in the case of prime minister or in the case of president go fair go inform them. see wetin executive wan do They go say eh eh e no reach you know why because democracy na about the people. They go say no no no no that if na you, before if, if that you, na the definition you, wey dem give us no, democracy no, no this that, world no, that, no that oga moses oga moses wait, wait, wait I, ma the definition dey the definition dey but the practice but the, no eh, dey. Eh, eh the definition dey when they start you know when you start something new you go want to dey keep the rules but with the intention say as the rules dey come you go dey break am gradually na the plan be that purpose so when dem say the company don spend 50 years check am from day one to the 50th year they don break many rules and many of the rules wey they dey break e no dey visible to even staff inside and customers outside we no dey know so na wetin dey happen to process like this but the america and the uk process no be like that even when sister elizabeth dey and insist say say wetin she wan do dem go say aunty This thing wey you wan do say don don don tell me that go and bring the prime minister dem go bring prime minister with tell and say aunty i go fit do am hmm. if you notice when that i go fit do am prime minister show the national assembly wey dey there call house of commons dey wait am if e no lobby dem well or dem no like aunty elizabeth approach to the matter dem dey wait make the person go when the person go dey go stress am they go make government ungovernable for that prime minister in the case of england in the case of america the president just be like our the former president just be like our guy and the one wey dey now just be like the one wey just comot the two of them dem get their issues but they dey spend a chunk of the american dollar to lobby people na the difference be our our own we dey lobby the people wey dey lobby different from the person wey dey give the instruction then di hmm. person wey dey lobby in this our case na the national assembly president and the national assembly speaker na dem dey dey give the kpogri to go lobby members <laughs> <laughs> so all of these financial issue wey we dey go dey wake up one morning just change naira as they like dem go change am finish dem not say dem no know dem know but dem no go fit bring am come public domain because dem already don know say ensas three dey if dem bring things like this, so they go within dia self do am finish talk about you know why i talk this matter I get wetin dem discuss this morning for nta nigeria national tv station hmm. i dey watch am make i tell you wetin dem dey discuss no you know you know why because wetin dey hide documentary station for nigeria hmm. eh na im dey dey cosmetically come nta come show us then the deviant wey nigerian call rebels hmm go come use that platform hit the government na today i hear say gas deliberately wey we suppose dey celebrate say we get gas mm-hmm. some companies dey wey dey use gas take power their generating set inside this one wey say wahala no dey and that deliberately if dem push gas the way they suppose push am wetin go happen to fuel the people wey dey benefit from fuel subsidy wetin go happen to their business because naturally people go comot from fuel enter gas so you go see gas house gas car gas machine gas everything gas because we get am in excess we get uh, vehicles wey dey run on gas so the way they come dey do am na they no wan take petrol out completely so they come dey do am side by side weaken gas petrol go dey stronger so we go just dey clamour as dey increase fuel we just dey shout dey shout but they no know say one time they come all this craze go stop that they don sign treaties plenty i mean plenty treaties when they go send am come even report wey independent reporters organizations dey send concerning the same issue when e you know say everything report wey you write go go end on oga table when reach oga table oga go transfer the file or the report from the table under locker the last locker wey dey wey dey get key <laughs> wey dey open once in fifteen years go keep am <laughs> there so that nobody go set eyes on am deliberately no dey carry am go internet because of no use so how we take dey know be say the national assembly have always been hiding under executive lousiness why i talk so national assembly go set committee they go do report they go give only executive who dey dey represent not be the people they no suppose send that report come give the people say we don copy gov we don give eh, oga eh, executive o oh, eh, civil society na na one report be this o oh because na dem represent di pipo but e no be like that so all of dis design and redesign na sign of failed government when you just wake up in the morning and say i wan print just like i just wake up tomorrow morning and say i dey travel no plan nothing i no tell anybody i just eh, you know say i <tsk> the way i look my spirit i wan travel today <laughs> exactly the same way our president just look himself is possible yes <laughs> because na the same way the president just look himself just wake up say I wan go UK for medical routine medical checkup. E just e just take off. National Assembly no debate am nothing. Dem go tell you say e dey within im powers to to tell us you don hear say American president wan go on vacation. E no go fit tell national im e own National Assembly. E go fit inform dem. Dey go agree. and e no dey inform dem the day wey e wan come e go inform dem before go say i'm going to take leave mm -mm. for medical next year march approval mona dey look am now then na when they hell dey fail national police go say okay e never tell us but due to the current health failure we don permit make e go even when when they dey talk say dey permit am e don already dey where e dey go but you go see say processes dey and one your wake up your travel You e, e go don go go hear say he's leaving for the uk that time when they say they do for the uk e don go he's <laughs> coming back they go announce that he's coming back before he go come but when he dey go he go don go They go say he's leaving for like tomorrow He don go so na sign of failed system system wey no dey work you go dey run country as if you dey run your family that show say your your family strong pass the country when institutions dey very weak in your country and you are the leader you are a failed leader so na hmm. wetin we dey discuss but all of this the change of naira currency e good not say e no good to redesign e fine but if you check out we don't redesign our naira in the last 50 years more than two times how it e don't even a country where they think leaders where they think how that change e don't affect eh, the economy positively the economy but instead eh, instead anytime where they change is always negative because the people where they manage the contract for the change they don't stand by now. Stand by constant business we no go fit continue like this, so we need to change am and na make i say the indigenous people of nigeria the question wey i dey ask na im dey vex me pass pass the one wey i dey ask i dey hungry everybody dey hungry for the world i wan go somewhere everybody go somewhere for the world flood dey everywhere flood not be nigeria start how we go take hold the people accountable Then send one director for gis ict for ministry of eh, the ministry gas wanting wanting ministry under government go egypt this morning na she enter egypt the woman say woman one additional woman he say the problem why this thing be like this na because the people no dey ask question they no dey hold the people wey suppose dey accountable accountable. Mm, okay na the truth and that one na government official that na the truth be that. if he and if he those, return those wey dey talk wait those wey dey talk wey dem dey even arrest nko. if he return no, if that woman see, return he go return the money wey dem take send am for money. make you no worry whether he return am <laughs> no uh, see my oh. brother whether you see na this this this culture wey you talk so eh now we wan change whether she return the money o oga she no return the money o no we go change am no we go change am as e don go there go talk so no eh, No, he do the right thing you never understand me you you never understand me the woman the woman don talk so. e don talk the real thing say the woman come back They go touch am madam na im make nigeria no my brother nine day fly to egypt yes. where you take use eh, that money take travel eh, return the money. oga wait sef <laughs> he cannot return the money because number one na government send am. Oh, two na government. yes two two in between abuja airport and and eh, and and kuje dem no too far for each other o. dem wan bomb am make dem bomb am dem wan carry go kuje make carry go kuje but but you <laughs> oh, see you see if boko haram fit break kuje prison carry their members comot indigenous people of nigeria go fit make noise about people like this additional woman wey talk the truth and for any reason dem dem dem how oyibo dey call her dem intimidate am even when she no talk am na our responsibility to cry out and whole eh, government uh, accountable. shey you wan you eh, wan give example abi. i wan in fact <laughs> see the, you see this man. you wan give example. you know why i talk to you. i get three months. say you get dollar for pocket na make you wear this native. they get three months then, then they get three months to go. abeg check im pocket. they go fit do they go fit <laughs> they go fit do anything agreed but in that three months e dey critical to their own government so so they dem dem dey careful. we no go fit say because dem don continue this culture we go keep quiet we no go keep quiet keeping quiet na bring us ritual with this o. Oh. thank you very much sir. so we no go keep quiet again. okay the oh. subsidy no dey e go more talk am say e no dey. Mm-hmm. who dey benefit from am make we cry out we know dem since government no wan tell us who dem be we go dey do our own grassroots we go dey know dem. okay uh, uh-huh. una dey lis ten to us on informe radio this <laughs> morning and we dey talk about the too much dollar wey dey available wey come dey make our people now as the uh, cbn government talk say they wan change redesign uh, the naira eh say the thing na to break the politicians so that all the money wey they thief or anybody and their friends and their family all the money wey dem hold plus dem eh, plus dem demsef abi because mm, dem dey eh, say all the money some don enter im pocket from akọ borrow money o oh, i still remember but not be where im dey <laughs> e go fit okay eh, no e don already e don add im own time wey dem wan only anchor borrower oh, oh, inside the inside the design and the mm. Mm. redesign im own dey inside okay so na we dey talk this morning we say we dey question america say why so much dollar dey available for africa yeah okay not be america problem Uh, my people i dey thank you now which one be not be america na dollar uh, uh, colonization be that oga wait oga wait oga be calming down be calming down be calming down na im make rwanda president say talk <laughs> oga be calming down you see my people e good make we first of all understand e get one Eh, platform wey i for talk okay be like say na my brother i reply eh, oga engineer for one platform i tell am say dollar is now a commodity and no longer a legal tender Mm. now if we know it from that angle you go know why the nigeria presidency and the lawmakers down to the local government everybody dey try to acquire am we are, they are not they know they look for money to spend they, they look for how to you know if you get money there are two things you were supposed to invest in where people they feel say they want invest in either you invest in real estate real which estate. is land mm-hmm. houses to have to have several tenants that will be paying every year mm-hmm. or you buy gold to keep mm, before mm-hmm. but if you know fit they buy if you no wan go into real estate you no wan buy gold you fit buy Uh, diamond and really rare because of the way e dey go but these days people dey prefer say they turn their attention uh, yes they turn their attention to uh, say make they dey buy uh, dollar dey keep hard currency na there the name come the word hard and the currency come go enter na normally be currency but they go take am hard because e suppose be a currency when it be legal tender for another man place. Uh, eh, naira can be hard. I want a soft currency. Uh, <laughs> no, if you the day, one way we Wait, if you dey America, e no be hard currency. Mm -mm. Na soft currency. Ideally, if an American man dey look for how to change the dollar to Nigeria currency, e suppose be hard currency. Mm -hmm. Mm. This is the difference between the matter. But we go brainwash the people to feel say na dollar be hard currency na pound be hard currency na euro be hard currency na canadian dollar na be hard currency because the political eh, parasites go agree with imf and world bank say our own no really mean anything hmm. wey we dey call devaluation now i dey constantly dey question people say where we dey constantly dey see these dollars dey borrow just by December, around November last year, the president borrowed about six point something billion dollars. Please take note. When make the budget of twenty twenty one run enter the month of May thirty first. Please. Mm, nervous. wait. Borrow in dollar. Yes, now I say in dollars. Hey, waiting enter our economy different. Now, here uh, my people e good make we dey understand something He borrow am in dollars mm. and then the because they look and say okay supplementary budget how we go fit take justify this thing dey extend the budget of 2022 till march 31st i mean uh, may 31st wey come make from july june 1st di 2022 budget now started running mm see the problem and yet the budget of 2023 is already with the national assembly why this one is just from june july august september october november about six months ago i mean uh, how many months ago it, it already they run i mean now this one don run reach when the new budget don't come again and it is still calculated in dollars using not using naira as oil benchmark but using dollar still as a benchmark for oil when e dey produce the money wey we believe say na e suppose bring in mm, money mm. to the point even eh, eh, federal inland revenue the taxes when they say they go accrue was not calculated in naira it was calculated in dollars please see the problem when this africa leadership dey get but may we come back to the way the dollar dey sorry my brother not be problem oh. eh, no na problem oh. we dey see where we we dey discuss na make me call am problem see di fraud wey dem dey sell ahead of us because anytime you calculate in dollar give your people na that thing dem go use take run na so your budget your budget will never get implemented properly. at all you no dey get proper implementation meanwhile yes budget dey always yes it's always increasing trillions yes drop it's most times e dey they go convert am back to us. to us again naira and then our people go collect their own dollar equivalent from uh, the source wey they come from. Mm. naira go enter the country purse the balance go enter their private account. it's na, like that na fraud wey dey run from the beginning be that o. Oh. so na calculation now make we look this angle of why are they so i mean why people dey use dollars as if it's now a currency that is a legal tender in their country mm. when i go name two two major ones in this present regime one when they when they do a launching and official commissioning of efcc house the president yes, use the use president of nigeria i remember I use dollars to break to cut the cake and that was. no we you, we talk him now we yes. shout we shout for that matter. remember that matter how can how can president? a president so so hate him country to the point say no using money you see am ah, he so hate the country to the point na hatred o oh. hate the country not being country no He no hate di country e no know say na dollar then give am <laughs> okay okay because as at that day as at dat day e no wear whisk cream okay i agree dem give am but make we look at another thing Now, because the country where we get na rubber stamp everything say go go go even in medical trip na go the kaba you know. Uh, when dem see say you wan justify the money wey dem budget for the thing. aso rock implementation of budget for president's office you must use am finish. there is nothing like return to cbn. there is no return. okay no hey. nothing like return to cbn. anywhere for nigeria anywhere for nigeria budget dem no dey return. See, see, government house does not do return. na make to no no no no even ngo money dem no dey return am you must cause if you return am e mean say you no get capacity to spend, to spend. na that capacity to spend na im dey give room for stealing. Yeah. but wait first in but in i, I never uh, finish the things when i dey try come up oh, with it now <laughs> when when china borrow nigeria four point something billion on on railway line to build railway line they still carry the same contract give them give back them. again yeah. now you can imagine two hey. things na happen for there i borrow you money na me go still do the work. do the yeah. work compulsory yeah, now how i get back the money and then i get back the money you are now owing me again you pay me for the services and then i will still run eh, it you know why Now dem still dey run am for a eh, period of some years because na the mou wey dem sign then please when you now look at the whole of these things how did china move so much billions away from their economy mm-hmm. america move so much billions away mm-hmm. germany move so much billions away mm-hmm. and e no reflect in their economy say something left you as i dey here so if you drink blood from me say i do blood donation there is no no way if i was, i must give you more test and uh, milk uh, no but it depends on the kind blood wey you donate bros if you bleed me you bleed me today bleed me tomorrow bleed no no you no go bleed you day the way you go take bleed person wey no you explain am well <laughs> wait now person wey dey sick you dey inside my brain go go donate blood okay yeah. Eh. be die this na die okay. na okay. Eh, so our use our economy okay no no no no i no dey use our economy now who dey give us now i believe say who say the poor the wait i believe say the person wey wan donate blood get mm -hmm. to mm-hmm. who dey sick mm -hmm. this yes. time around na nigeria need money and they are the ones borrowing us right mm -hmm. now you bleed the man today he donate blood tomorrow he donate blood next tomorrow he donate blood and he dey donate blood since 2015 till now to you and he no gree tell you say abeg bring back my money because my own don finish hmmm e no dey finish e cannot finish make i explain e therefore e mean say the man no dey collect from e economy dey give you hmm e hmm. show say the guy dey arrange something from somewhere They give you and then in turn they get something e no go tell you say return my money make you no go hmm. spoil your economy hmm. in in turn he go collect some resources for you when he go take boost your own place na im make dem dey do di contract twenty years thirty years now look at di matter here all of this wetin we dey try shout about my own idea about eh, why we not dey shout o eh, eh. wetin we dey discuss for here now be say so much dollar dey in africa especially yeah. in nigeria in the hands of politicians hoarded inside the houses and right now they are all running up and down looking for who could collect percentage and help them buy um, dollars mm-hmm. and then bring the changes making so much from them and all of them are running up and down because america china germany name uk all of all them of them they all meet money to give nigeria not withdrawn from their economy that is one two they know say a day will come when they go fit sanction nigeria so say the money wey dey with una na fake and na this belief dem give emefiele wey make emefiele dey speak that language say mm. all of you running up and down to buy dollar mm. a day will come it will become a shocker if you take note of the because statement of america now telling you any dollar that was minted from yes. that that is carrying 2021 mm. it means it is and no longer a leg uh, 2021 below, below it's below not a it's not a legal tender what is in in what, africa in africa not in uh, america wetin dem tell you now america case is clear now it means you need to shatter a plane uh -huh. gather your dollars and then fly them to Canada. My brother, wait first. When you first. fly them to Canada, yeah. lodge them into the account there, let them be using it to run, and then you will now sign a deal to say we are Canada, not giving you now. Canada hmm. dollar, Canada dollar. Canada you see, different. Make, make I also explain. No, it. I eh? say because you, you no go even fit carry go Canada. No, you space pay. not dey because before they go give <laughs> Africa that kind of directive canada wey dey also. don already close the gate controlled by one of them now all of them as we dey tell you so. the that we arrange nigeria call am nigeria nation. Hmm. who dey control am dey inside the big nigeria na im be canada case o. Oh. so so our money e no get dey go burn am. wetin make me dey tell all these things is that hey dey deliberately shey una say una smart wetin we wan do so let us let us create heart blood pressure for these people some people will get heart attack in this matter o oh. go right and there say some men go just sit down they will collapse i remember when they were doing they demolition go, when erufai dey do demolition for abuja their structure when erufai dey do demolition for abuja there was a house they knack excavator they no knack am they hit am when they give am that he <laughs> knows as he hit the building <laughs> the pillars and the bricks money, money was pouring out from them house come dey vomit money confam the same thing <laughs> na e go happen now soccer wey go still start to dey vomit money uh, <laughs> yes e dey create economic hardship whenever you change currency but the the stupidity the effect ah, on ah, the ah, people who come i am looking at this thing nigeria wan go design money the first design the last design was polymer Mm. Like the last design mm. to change currency was polymer when making five naira and ten naira now go into extinction. Mm. Now twenty naira is not the only type of money you can now use to buy chingom mm. because that is the only thing now you can afford and then sweet and then one sweet and sometimes one sachet water yes that if sachet water no go go up by this week or next week so mm. now when you look at i just hope say when they bring this next one e go come be fibre money maybe let's assume because you know say they are thinking no na na this thing na eh, digital money na no e don already prepare him money but the uh-huh. liquid cash when e go there, fit be fibre because if they do polymer dem don think say they catch fire on im own you see anytime e near akara woman e dey fold <laughs> he go arrest himself. so you no know say na deliberate plan to make sure say e fold. so now i wan tell you so you believe say dem go make nigerian naira may be like the the american dollar so how when we look at all of this hmm. wetin i dey try let us understand be say our people the greed within the political class created opportunity for a, a white man to take advantage of them. You not create opportunity for and a white man to take advantage of them. Oh, oh, na submit themselves to a white man. They, they not create space make white man come. Now we carry ourselves go meet the white man. Say come and scatter the economy. I dey by your side na im make am dey work like this. you see if person fit use dollars do mm. primaries ah, ah. Mm. person use dollars buy form yes person use dollar dey print big bill and the country wey get dollar dey still dey pump dollar come. and the ah. and you are still getting dollars to borrow na to tell you say the guy don already mean something for you and so i want the indigenous nigeria anybody my solution proof i mean to bring solution to this problem this morning this challenge if you carry your hand go complete a repetition of this kind of government. the hand no comot for that the truth of the matter be say know that you are number one that finger wey you take on print simply show i am number one enemy of this country hmm. I am I am number one enemy. oh no sorry no that is that is whoever, no I'm saying whoever that uses that eh, is finger not because no be thumb now that is finger to the person that is the finger of the person dey tell the person say na you be na him be number one na him be number one enemy of this country that is the simple truth because as at the time they were coming they tell us say there was not eco subsidy and that it was it was they deceived the language to since the confusion there was not called subsidy. Mm-hmm. because when the jonathan regime was going to deregulate they said they wan remove subsidy all of them including all these people enter street. Yeah, and fuel was now eighty-seven naira per litre. they no know. immediately they enter office immediately they enter office they were saying we will remove subsidy uh, we will remove subsidy um, if i hit it as the government start running and today something is now being calculated in dollars That time no. that time it was in naira na make some people fit dey beat another cap <laughs> when camera catch when till today they no go back to the national assembly you remember that man mm -hmm. uh, that young guy when that fine guy when he carry am for beautiful. <laughs> integrity man of abe integrity now where are such cameras today meleke yare is now the one arranging. the fashion the the camera i mean i tell you who pick am fashola don pick am okay for nsas that time okay now as we dey talk as we dey talk the budget benchmark oye benchmark we go sit down on daily basis i still dey ask any human being when e no see im own house as a house e no get value And you know why calculate for im own and therefore e no good make such a person dey among elder statesmen dey discuss family matter. Uh, because e no be their fault. Hmm. you know that when, is my own. Uh, you know when you start to dey use uh, wheelbarrow locally and dey dey everybody wey use wheelbarrow go pay you in naira when that same wheelbarrow come come from outside the country by way of dollar when you use the wheelbarrow you go come pay in dollar because our oil money na dollar dey easy dey calculate am for abroad when opec dey calculate per dollar per barrel so we now deliberately o oh, because for china wey i know say be part of the oil producing countries too when they go calculate dollar for them they go convert am to their currency back our own we go just carry am as e be because number one when you get foolish people at the helm of affairs the foolishness they show by the way they take they come back on report policies they go report the exact policy including those wey not go school because if you not go school you cop you write you cop from person before you go copy im name a matric number everything put for your own <laughs> you not go know in your mind as far as person take first you go take first because you don't copy the person name you forget say you go take class because you, you name and matric number don dey your own you go cancel your name you go cancel your name you no go know so when the person come tell you say i not see my result you go say ah na this person own oh, i must see my own when you no come see your you no go know wetin happen you no go know say na because of wetin you na you put the person for trouble na him we dey do they go carry us with uh, policy we go transfer the policy just call national assembly gbim copy and paste take am like that those ones go just read am those ones go just read am the way e be they no go they go forget say na sovereign nation dem dey say dem need to explain so i wan explain to our people say if una before the election next year may we start another agitation now to stop dollarization of Nigeria. Mm. Because whether we like them or not, it's becoming a culture. People carry their money now. Some people don't get money for bank, they get money for house. They go convert on hard currency keep. Now, some years back, and even up to this year, if you notice where they sabi travel well well, when they want change money for aboki uh, be, be, be the change people, they will say, now give me 2005 dollar give me 2011 give me 2020 they dey dey very specific particularly those wey come from america they are very specific they go say i no want 2000 if you know say you no get they go first ask you you get 2010 dollar you go say no it's okay help me find before they go tell you how much you wan change then they deliberate about am because some of them dey carry the money go back then some deliberately because from those countries you no go fit carry that kind volume of money in dollar come here you go expect for the airport wetin one is the money do mm. so they dey keep am for their account reach here find the equivalent because you know say na only this same the bdac uh -huh. people dey uh-huh. fit get that constant current not even cbn cbn no dey get the current one. no be cbn dey give them the money. cbn current one na for corridor of power na the extra wey dey na so some of the governors no know that early time during jonathan time wey dey keep money for house the one wey carry money wey hide for farm they no know say this date matter and to make am very angry nigeria we no also know say the date for our naira matter say matters dem dey say two thousand and we go just see am say na na na printing date na eh e no e no mean as how say dey use am mint for that matter mm-hmm. and the way they run every cbn governor dey take away the money wey the former cbn governor keep for circulation but people no dey know so go check the money wey you get you you go forget say you go don forget say the current governor of anambra state was once a cbn governor but go check your naira you no go see anyone wey im sign they don take am out of circulation you go forget say sani emma of kano mm-hmm. Mm-hmm, sanusi mm-hmm. go check na you no go see most of it na not be because they wan pre na deliberate i am in charge na me dey run the economy your money no fit mix with my money Mm. country wey no get so direction. so there is always a constant change of money there is this security of power And one tell you say i dey in charge okay all of these things dey affect why the policy no go say cbn governor for the last twenty years wan see una money for circulation constantly growing okay more than the economy dey grow the growth but of no, the economy but no we wan take am out so you see this one go change hundred naira the next one go come go change fifty naira then when you see them change the same denomination you know say na power they dey drag for. yes supremacy for a country wey still dey grapple with poverty no light no road and you are using billions to pay dis same billions and then you thank you now see that make me say dem not dey dem not create opportunity for oyibo na we carry ourself go meet di oyibo say see do us the way you like but no Here am I. no no no affect us make i that's why we remember say this morning we discuss office thirty-nine. <laughs> Eh, eh, yes office yes. Now make the oh institution of this country go dey weak continuously because wetin dey weaken the economy no be policy wey dem bring na policy wey dey implement because hmm. our policy na two sides the one wey dem bring if you read am the way mm-hmm. e suppose be some not dey implementable with the current government na make jonathan during im time could not implement the tsa e no dey implementable for a country wey dey suffer like this. Brother, come take one aspect of di unimplementable policy show nigeria as the complete policy and reason why e go push am national assembly agree with am then when national assembly come see the effect of the economy don late hmm. we need to dey pay attention the indigenous people of nigeria to the policies and make we dey demand mou wey anybody whether president go sign e need to tell us if e say e carry am go meet national assembly we need to hold dem accountable they dey come back now ask dem the mou una pass explain am to us first before we lis ten to una again because many of them dey come back come beg us my name na oga oga moses in case they say me i no talk again i don go. uh, <laughs> before I, as i wan waka comot uh, my people Well, uh, e just that time you know uh, uh, management Don't worry. We go so get sponsor. Amen. So that make you increase the minute no, when no, I still get. get any kind sponsor. No, no, oh, no, no, no. We'll, we'll get indigenous, indigenous valuable um, sponsorship. And not monitoring hmm. sponsor. Go, come on, no, come my on. people. when if you carry your phone now, try make you Google. Go, just go Google. Make you find out wetin thirty-nine really mean. Mm. Office thirty-nine. Office thirty-nine. Office thirty-nine na where illegal dollars and illegal currency pirated copies of of currencies all over the world dey for fly i therefore wan beg you sometimes you dey think say you get dollar you no get dollar you no even know the one wey you hold i get one hundred dollar bill wey i get for i wan beg you make i no lower attention to you na so so so be very careful dem dey try destroy the economy for your hand no mean say you no get wetin you go do about the matters mm. i this morning we ask which role you wan play to take repair the new nigeria my name na adeomuaka i dey greet everybody wey take time listen to us on ababayo more na not vex eh, una dey listen to us on informe radio this morning and this na state of the nation yes we dey talk about the dollar and eh, all the drama wey dey around am how come america dollar full africa and then why e come be say na now na e, dem come dey talk say any dollar wey dey below 2021 eh, say bla bla bla bla bla bla anyway make all of us dey reason history dey repeat itself always so therefore for the indigenous nigerians make we not panic everything dey work together for our good mm, because the enemies of the indigenous people of nigeria are becoming the enemies of themselves my name na olayemi i salute <laughs>